Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu bya mu gitondo. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse neza Ejeni, turayahera ku mugabane wa Afurika muri Nigeria. Abategetsi b'amabohero bavuga ko abantu bitwaje ibigwanisho bateye ibohero ricungerewe bikomeye ku mugwa mukuru Abuja mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Ibi byatumye umwe mu bacungera iryo bohero yicwa, abanyororo hafi barenga amajana atandatu baratoroka. Abategetsi bavuga ko abakoze ico gitero bahavuye basubizwa inyuma n'abajejwe umutekano. Iri bohero rifungiwemwo abagizi ba nabi bo ku rwego rwo hejuru barimwo abahoze ari abategetsi hamwe n'abagwanyi ba Boko Haram bafashwe. Iki gitero cabaye haheze amasaha make abitwaje inkoho barashe urukurikirane rw'imodokari zarimwo iyitwaye Perezida Muhammadu Buhari muri leta aturukamwo ya Katsina. nta muhari uremanga ko wakoze ico gitero ariko abategetsi bakeka ko ari umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram hanze ya Afrika mu Bushinwa amamiliyoni y'abanyagihugu bategetswe kuguma mu mihana yabo kuva ejo kuwa gatatu n'abakora ibikorwa bitandukanye hamwe n'amamangazini byose birugagwa mu gisagara ca Shiyane kiri mu buraruko bw'igihugu mu gutinya umugera wa kovide cumi n'icyenda wongeye kwaduka ku rugero ruteye ubwoba abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu bagiye kwivyukiranya uku kwivyukiranya k'uyu mugera kuje guhungabanya perezida Xi Jinping mu gihe mu ndwi iheze yari yarongeye kwiyemeza kurwanya uyu mugera gushika aho urandurwa ubutakigaruka mu gihugu ciwe c'Ubushinwa hano muri leta z'ubumwe za amerika ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bwavuze ejo ku munsi wa gatatu ko bwafatiye ibihano irani bwahagaritse ubutunzi bw'akagwi k'abanyamahanga baciye kubiri n'ibihano byafatiwe ico gihugu bagirizwa kuba baradandarije mu buseruko bwa aziya ibihingurwa muri peteroli byamuka muri irani bifise agaciro k'amamiliyoni y'amadolari ibi byafatiwe ibihano y'ibiva ibi bihano byafatiwe amahinguriro y'ibiva muri peteroli yo muri Iran hamwe n'ayo mu Bushinwa na Emira z'Abarabu zunze ubumwe ariko yegukira Iran Amerika isanzwe yari yarafatiye ibindi bihano amahinguriro y'ibiva muri peteroli ya Iran hagati mu kwezi kwa gatandatu ibi bihano bishasha by'ejo kuwa gatatu bije imbere y'urugendo rurindiriwe cyane rwa perezida Joe Biden muri Israeli na Arabia Saudite mu ndwiza ni urugendo ruzoba rutumbereye kuvugwamwo ahanini iterabwoba na Iran irimwo iterabwoba Iran irimwo ryo kuburizamwo amasezerano yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ya nucleaire ubutunzi hamwe n'inyungu z'ayo mashirahamwe yafatiwe ibihano biri muri Amerika bugiye guhagarikwa abanyamerika baba muri amerika hamwe n'amakompanyi bazobuzwa gukorana urudandaza n'amakompanyi ya irani yahanywe
washington ijwi rya amerika
kuri irani kandi umuhari w'igisirikare ca irani ukomeye udasanzwe witwa iran's revolutionary guards warafashe abadiplomate b'abanyamahanga batari bake barimwo n'umwongereza televiziyo y'igihugu yatangaje ejo kuwa gatatu ko bagirizwa ibikorwa byo gusoma urusaku muri irani amakuru arimwo ibihugu abandi badiplomati bamukamwo ndetse n'igitigiri c'abafashwe hamwe n'amatariki bafatiwe ko ntivyatangajwe aya makuru atangajwe mu gihe hasanzwe hari icuka kibi mu vya kidiplomasiya hagati ya irani n'ibihugu rutura ku isi ni mu gihe kandi ibyo bihugu byananiranye na irani gushika ku mwumvikano ku masezerano kuri nikeleyeri yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuva ejo kuwa gatatu kandi inama nshingamateka y'ububirigi yaremeje amasezerano yo guhana yo guhanahana abanyororo na irani umushikiranganji w'ububirigi ajejwe ubutungane ku munsi wa kabiri yabwiye abashinga amateka ko aya masezerano atumbereye gukingira inyungu z'ububirigi hamwe na benegihugu babwo
washington ijwi ry'amerika hanze y'i- hanze amakuru avugwa hanze kandi ni amakuru avugwa ku ntambara muri ikirere abategetsi ba ikirere ryo kuwa gatatu barasabye abanyagihugu bagisigaye mu ntara ya donetsk iri mu buseruko bw'igihugu kuvayo ba- bagahungira mu bice bigitekanye uburusiya bwaga- bwaragabye ibitero bishasha bitumbereye kwigarurira intara yose ya donbas izwi ko irimwo amahinguriro menshi umukuru w'abasirikare mu ntara ya donetsk pavlo kirilenko yavuze ko uburusiya bugenzura ibice mirongo itanu na bitanu ku ijana by'iyo ntara kandi bwamaze no gufata intara yose ya luhanske perezida w'uburusiya vladimir putine yavuze ko intumbero yiwe ari ukwigarurira ubuseruko bwose bwa ukraine ahaba abavuga ikirusiya bamwe mu banya ukraine baracagonangwa baracagonanwa kuva mu ntara ya Donetsk ariko Kirilenko yavuze ko hagisigaye yo hafi abashika amajana- ibihumbi amajana atatu na mirongo ine ku bashika imiliyoni umuliyoni umwe n'ibihumbi amajana indwi babayo, babayo imbere y'uko iyo ntambara itangura mu kwezi kwa kabiri
aloyizi bigira urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida w'u rwanda paul kagame n'uwa kongo felix tsisekedi ejo bumvikanye kuwushyiraho umutwe wihariye wo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa kongo abandi bamaze kwirukanka bataye ingo zabo ariko twizera yuko nibabona igisubizo kuri ibi birebe amahoro n'ibindi by'amacakubiri byari bimaze kuza mu bantu nabyo bizashira tubane nk'uko twari dusanzwe tubana
uwo ni umwe mu banyekongo bavuga ikinyarwanda bavuye mu ntara ya kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu burundi leta izatangira gukingira indwara ifata amatungo yitiriwe rift valley mu kwezi gutaha kwa munani izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu mwanya ku buryo burambuye mube hafi amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu nama bagiranye mu murwa mukuru wa ngora rwanda perezida paul kagame w'u rwanda na mugenzi we wa kongo felix tsisekedi bumvikanye gushyiraho umutwe wihariye wo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa kongo inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu temistokire mutijima uri mu rwanda ibyo byatangajwe na perezida joao lorenzo wa angola nyuma y'inama yagiranye na bagenzi be b'u rwanda na congo hagamijwe gushakira umuti amakimbirane ashyamiranyije ibyo bihugu byombi bwana joao lorenzo kandi yatangaje ko ibyo bihugu byombi bigiye gusubukura ibikorwa bya komisiyo ihuriweho n'impande zombi inama yayo ya mbere ikazaterana ku itariki ya cumi n'ebyiri y'uku kwezi i rwanda muri angola perezida wa angola ukora ubuhuza mu makimbirane ari hagati y'u rwanda na kongo yagize ati habayeho kumvikana neza hagati yacu nk'abakuru b'ibihugu twaganishije ku gisubizo maze gutangaza inama ya none yahuje abakuru b'ibihugu yabanjirijwe n'iyahuje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byose uko ari bitatu nyuma y'iyi nama binyuze ku rubuga rwa twitter ibiro by'umukuru w'igihugu cya kongo byatangaje ko inama y'abakuru b'ibihugu yanzuye ko urugendo rwo gusubiza ibintu ku murongo hagati y'ibihugu byombi ruzakorwa mu byiciro hakurikijwe inzira iganisha ku gukemura ibibazo bihari yiswe ya rwanda ishingiye ku kongera gusubukura ibikorwa bya komisiyo ihuriweho yari imaze imyaka myinshi idakora iyo nzira kandi nk'uko byatangajwe na perezidansi ya kongo irateganya ko imirwano yahagarara abarwanyi ba M23 bagasubira mu birindiro bahozemo mbere y'uko imirwano yaduka mu kwa gatatu k'uyu mwaka nta kigombye gusabwa umubano hagati y'ibihugu bituranyi u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo watangiye kuzamba kuva iki gihugu cyakiriye impunzi nyinshi z'abanyarwanda mu burasirazuba bwacyo zirimo n'abasirikare ba leta yari imaze gutsindwa mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ubutegetsi bw'u rwanda bwashinjaga gusiga bakoze jenoside no kugaruka kurugabaho ibitero iki gihugu cya kongo ariko nacyo gishinja u rwanda kukigabaho ibitero mu bihe bitandukanye no kugira uruhare mu mfu z'abasivili babarirwa mu mamiliyoni mu ntambara zabaye akarande mu burasirazuba bwa kongo kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu hamwe n'ubutegetsi bwa perezida felix tshisekedi umubano wasaga n'urimo kugaruka mu buryo hagati y'ibi bihugu ariko wongeye kuzamba kuva mu kwa gatatu k'uyu mwaka aho ibitero by'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu byuburiye kongo igashinja u rwanda gushyigikira izo nyeshyamba ubutegetsi bwa kongo bushinja u rwanda kohereza mu burasirazuba bw'icyo gihugu umutwe w'ingabo zidasanzwe kurwana ku ruhande rwa m makumyabiri na gatatu ibyo byose ariko u rwanda rurabihakana tukivuga kuri iyo nama yahuje abaperezida bombi mugenzi wacu ari yasanka yaganiriye na bamwe mu banyekongo bavuga ikinyarwanda batuye mu ntara ya kivu ya ruguru ahakomeje imirwano y'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu n'ingabo za kongo fardc kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu icyizere cyose cy'abanyekongo no ku by'umwihariko abatuye intara ya kivu ya ruguru yerekeye muri Angola. Iyi nama igenzurwa na perezida w'icyo gihugu Joao Lorenzo yari irindiriwe cyane mu mpande zose kugira ngo amahoro n'ubwiyunge bugaruka hagati y'igihugu cya Kongo n'u Rwanda ikaba inashimisha abantu. Uyu ni Valeri Mukosasenge akaba ari umuhanga mu bintu by'amajyambere n'umutekano imitima yacu yose iri ku byo bari buvugane muri angola nk'uko mubizi tubonye amahoro twese tudakoresheje intwaro byaba akarusho tuzi yuko icyo cyemezo babikunze ibi birirucura mu kanya byarangira vuba vuba turabashikiriza kumvikana kubera amajyambere y'ibihugu byacu Leta Jonas Badera ni umusirikare mu ngabo za leta ya Kongo yabye ijwi ry'Amerika ko imirwano ya buri munsi ntacyo yamarira abantu kuko intambara yica no gusenya akaba we yifuza ko Felix Tshisekedi na mugenzi we Paul Kagame bava i Rwanda babonye igisubizo ku kibazo kibatandukanya akaba afite n'iyindi nama y'akarusho abagira twifuza ko babyirana ukuri barebe kitagenda bagashakisha amahoro mu mpande zombi kuko niyo twabigenza gute nta kiyaga tuzashyira ku mupaka ngo dutandukane abaturanyi iteka ryose kuva leta ya kongo ishinja u rwanda gutera inkunga inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu kuri iyi mirwano ya nyuma hagati y'ingabo za leta na m makumyabiri na gatatu imaze hafi amezi abiri abavuga ikinyarwanda batangiye guhohoterwa bigatuma badakora akazi kabo neza ariko iyi nama yabongeye amagara umwe muri bo ni goderive w'imana ntamuheza ari igoma yahunze intambara avibunagana muri gurupe majomba iriya nama ndi kumva ngewe ndi kuyishyigikira kubera ko aba baperezida bafashe icyemezo cyo guhura kugira ngo baganirire amahoro amahoro twabuze kuva iminsi myinshi kubona yuko bashaka ko amahoro agaruka muri kongo no mu rwanda abaturage babane nk'uko bisanzwe icyo nasaba bariya bari mu rugamba wenda bagacisha bugufi bakareka kurwana bakarindira yuko abaperezida bacu babona igisubizo ku bibazo byo dufite by'amahoro reba abantu benshi bamaze gupfa reba kandi abandi bamaze kwirukanka bataye ingo zabo ariko twizera yuko nibabona igisubizo kuri ibi bireba by'amahoro n'ibindi by'amacakubiri byari bimaze kuza mu bantu nabyo bizashira tubane nk'uko twari dusanzwe tubana iyi nama ifite uruhare runini muri iyi minsi kongo ishinja u rwanda gushyigikira umutwe wa m makumyabiri na gatatu n'u rwanda gushinja kongo gushyigikira umutwe wa fdlr ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma
tukivuga ku bijyanye n'umutekano muri kongo igisirikare cya uganda kivuga ko kimaze kugera ku ntera nini mu kurwanya abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa adf mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo updf iri mu bice bya beni no mu gice cya ituri kuva mu mwaka ushize aho ikorana n'ingabo za kongo fardc inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi mu butumwa bugenewe abanyamakuru igisirikare cya uganda cyavuze ko kuwa mbere cyahanganye n'abarwanyi ba adf kigafata inkamba ikomeye cyane y'abo barwanyi yitwa rusorobu kikicamo abarwanyi barindwi updf inavuga ko yafashe ibikoresho byinshi by'intambara by'uwo mutwe hamwe n'ibyangombwa by'inzira nka pasiporo yo muri tanzania y'uwitwa monde kasi mu muhanda indangamuntu y'igihugu cya congo hamwe n'ibikoresho by'itumanaho amwe mu mafoto y'ijwi ry'amerika ryabonye harimo ayo igisirikare cya uganda kivuga ko ari abarwanyi ba adf bishwe n'andi mashusho y'ibisa nk'impapuro hamwe n'ibikoresho byo mu rugo bivugwa ko byabonetse muri iyo nkambi ya adf umuvugizi w'iki gikorwa gihuriweho n'ingabo za uganda hamwe n'iza kongo kizwi ku izina rya operation shuja major peter mugisha yavuze ko igikorwa cyo ku munsi wa mbere wa kino cyumweru yari intera ikomeye cyane mu rwego rwo kurandura uwo mutwe wa adf the mission of the phase three. Uh, phase three, remember, it requires killing or neutralizing the command structure.
iki ni icyiciro cya gatatu cy'urugamba rwo kurwanya adf muri iki cyiciro tugamije gusenya ubuyobozi bwa adf nibimara kugerwaho ntibazashobora kongera kugaba ibindi bitero ku basivili vuba aha tugiye gusohora indi raporo yerekana ko guhera ku itariki ya kabiri uku kwezi ko abarwanyi benshi ba adf bishwe n'intwaro zabo zigafatwa uh, which shows that more of the ADF have been killed and so many of the military wear have been uh, recovered.
raporo zimwe zerekanye ko nubwo igisirikare cya uganda n'icya kongo bivuga ko bimaze gukiza intagondwa za adf umugongo ko zikibangamiye cyane umutekano w'abasivili muri icyo gihugu akaba adf igishobora kugaba ibitero ku baturage mu byaro ikica abasivili batari bake kandi igatega imodoka mu mihanda ikazitwika nabajije majoro mugisha niba ibi bidasobanuye ko adf igikomeye Even two to three or five ADF terrorists can cause havoc uh, to the road users uh, in a, a secluded area ndetse n'abaterabwoba babiri cyangwa batatu ba adf bashobora guteza akaga ku bakoresha imihanda no ku bandi baturage cyane cyane mu turere twitaruye two tutarimo ariko ibyo ntibisobanuye ko tutagabanije ubushobozi bwabo bwo guteza akaduruvayo tuzi ko atari igikorwa cy'umunsi umwe buhoro buhoro tuzakomeza gusenya ubuyobozi n'imbaraga zabo kugeza ubwo intego zacu zizagerwaho In the long run, our goal will have been achieved.
vuba aha perezida museveni yagiye mu mujyi wa fort poto hafi n'umupaka wa kongo guhura n'abayobozi b'iki gikorwa abashimira akazi keza bakora anavuga ko adf iri hafi kuba amateka habayeho ubwoba ko nyuma y'imyigaragambyo mu bice bya kivu y'amajyaruguru cyane cyane muri goma yamagana uganda abigaragambye bashinja igihugu gushyigikira inyeshamba za ma makumyabiri na gatatu zafashe umujyi wa bunagana uhana imbibe na uganda byajaga kugira ingaruka kuri ibi bikorwa byo kurwanya adf bihuriweho muri ituri hiyongeyeho n'izindi gahunda z'iterambere zihuriweho n'ibihugu byombi icyakora nk'uko umuvugizi w'ingabo abitangaza ng'ibyo nta ngaruka byagize ku bikorwa byabo atahubwo abasivili b'abanyekongo bashimira cyane igisirikare cya uganda mu karere kabo kuko benshi muri bo bari barataye ibyabo ubu- ubu babisubiyemo kandi akaba bafite amahoro uganda kandi yahakanye yivuye inyuma ko ntaho ihuriye n'intambara y'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu ihanganye n'igisirikare cya congo frdc mu karere ka rucuru uretse guhangana n'abarwanyi ba adf igisirikare cya uganda kirimo no gucungira umutekano abantu barimo kubaka umuhanda uva ku mupaka wa mpondwe kugera i beni dore ko unyuze mu turere twahoze twibasiwe n'ibitero bya adf uwo muhanda urengeje ibirometero ijana n'umwe mu mihanda uganda na congo byiyemeje gufatanya kubaka mu rwego rwo kuzamura imigenderanire n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi undi muhanda wagombaga kuba urimo kubaka ubungubu ni uwo kuva i bunagana werekeza i Goma ariko ibikorwa byo kubaka byo akaba byarahagarariye kubera imirwano ikaze hagati y'abarwanyi ba ma makumyabiri na gatatu hamwe n'igisirikare cya kongo abarwanyi ba ma makumyabiri na gatatu bafashe ako gace ka bunagana n'ibice bigaherereye ubu avuga ko bamaze gufata uduce turi hafi cyane n'umujyi wa rucuro kandi akaba barimo no gusatira n'ibice byo muri busanza ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika adresi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
mu kwezi gutaha kwa munani amatungo mu burundi azatangira gukingirwa indwara yitiriwe rift valley iyo ndwara yadutse bwa mbere mu burundi mu kwezi kwa kane minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ikaba imenyesha ko imaze guhitana inka zirenga magana ane inkuru twateguriwe na mugenzi wacu desire hatunga imana uri i kigali mu rwanda iyo ngwara yadutse ubwa mbere mu burundi kuva mu kwezi kwa kane ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bumenyesha ko imaze guhitana inka zirenga amajana ane umuyobozi mukuru ajejwe ubworozi mu burundi serge nkuru nziza mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uno wa gatatu yamenyesheje ko iyo ndwara yabanje kwibonekeza mu ntara za ngozi kirundo na muyinga imaze kugaragara mu zindi ntara cumi ziyongera nazo ni karusi cibitoke kayanza bujumbura makamba muramvya mwaro rumonge bubanza na gitega serge nkuru nziza yamenyesheje ko iyo ndwara yagaragaye mu nka majana icenda na mirongo itandatu na zitandatu muri zo majana na cumi na zitatu zarapfuye nayo mu mpene no mu ntama izafashwe ni majana atandatu na mirongo ibiri n'indwi hapfa majana abiri na cumi na zine uwo muyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi amenyesha ko kuva iyo ndwara yaduka batahembeshanije kurondera uko bayituza uno munsi amenyesha ko amafaranga umuriyoni n'ibihumbi majana umunani y'amadolari y'amerika yatanzwe n'ikigega nka fida fao na pam amaze kuboneka kugira batuze ico kiza amenyesha ko vuba bagiye gutangura gucandaga ibitungwa incanco za mbere zishobora gushika mu kwezi kwa myandagaro hakazoca hatunganywa isekeza ryo gucandaga ibitungwa mu gihe kibereye muri uku kwezi kwa mukakaro abahinga mu vy'ubworozi bazokwiragira mu ntara zitandukanye z'igihugu kugira ngo haboneke igicapo cerekana neza uko gucandaga zogenda aborozi baganira na radiyo ijwi ry'amerika bamwe barashima ko incanco zigiye kuboneka abandi bakabona ko zatevye bigatuma batakaza vyinshi leta turayishimiye cyane ko bagire batangure gucandaga izo nka kugira ngo turabe yuko ubuzima bwosubira nk'uko bwahora amasoko y'inka agasubira ibitungwa bigashoka umuntu barayikora ku gitungo ariko ubu uyi ufise inka cyangwa impene ntibashobora kuyigurisha turashimye cyane iyo nkuru ni inkuru y'umunezero cyane rwose kurwo rucanco rubonetse two kwiruhutsa tubona rero rwo kwihuta n'izari zigwaye kumbure zibone agahengwe ariko muri make twoshimira ubushikiranganji kuri icyo cyiyumviro cyo gucanca ibitungwa ugomba kuzoshira mu ngiro kuko twari turushashaye na cyane cyane ko ibitungwa byari byaduhezeko iyo ngingo iradushimishije cyane twebwe aborozi kuko n'ukuri umwiheburo wari watubanye mwinshi cyane tumaze kugira uruhombo rutagira ingene rungana ni ukuri twa twabyadukira nawe tumira turaruhutse turashima n'ukuri aborozi bari mu mugambi wo kwibako kuko leta yatevye kubatabara serge nkuru nziza arafite icyo abasaba twisunze uko iyo ndwara isanzwe yigenza dufatiye kandi ku vyiyumviro vy'abahinga bo mu gihugu n'abo hanze y'igihugu ubushikiranganji bwagomba bumenyeshe aborozi bose bagomba kwishyira hamwe kugira bigurire urucanco ko bobangira bakarindira urucanco ruzokoreshwa muri uyu mugambi wo kurwanya iki kiza naho iyo ndwara ikivugwa mu burundi leta yatanze uruhusha rudasanzwe ku bayisilamu rwo kuzobaga ibitungwa ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya cenda kuno kwezi umunsi bazaba baramutse bahimbaza umunsi w'intama eid al ada ariko umuyobozi mukuru w'ubworozi mu burundi amenyesha ko ibitungwa bizobagwa bizobanza gupimwa bihagaze bongereye babipime vyabazwe mu ntumbero yo kugenzura neza ko atangwara bifise ico gikorwa kizohagararirwa n'abahinga mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi amenyesha kandi ko ivyo bitungwa bizobagirwa mu bibanza bizwi mu ntara zose z'uburundi agasaba abajejwe intwaro n'umutekano gufasha muri ico gikorwa kugira ntihagire abikika mu kiza umuvugizi umuryango w'abayisilamu mu burundi komibu miraje ndimubandi yashimiye leta yabahaye ako karyo ko gukora umugigwa wo gutanga ikimazi mu ntumbero yo kwiyegereza imana n'aho bari mu bihe bidasanzwe yaciye asaba abayisilamu bose kuzokubahiriza amategeko yose ajanye n'uwo munsi desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha ni aha bihumurije muze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika abakozi kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na Etienne karekezi nadia taha niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose
murisanga kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego ndashaka mu ndungikirizo ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo y'ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Future Records.